abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere
Itetero. Itetero. Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana Noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka.
oya erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese. Gahene! Gahene! Reka njye kureba ikintu arimo akora.
ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe teta nanjye cyusa tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose kandi ko mufasha ababyeyi banyu imirimo yo mu rugo sibyo nibyo rwose cyusa none se bana nshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko dukwiye gusaba ababyeyi bacu bakatwandikisha ku ishuri maze tukajya kwiga sibyo nibyo rwose teta bana nshuti zacu ese namwe abana bafite ubumuga murigana mu ishuri muze twumve inshuti zacu naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko tugomba kwandikisha abana bacu mu rugo mbonezamikurire mu gihe bagize imyaka itatu maze bakajya kwiga kuko iyo batangiye kwiga muri iyi myaka bibagirira akamaro ko gukura k'ubwonko gukuza imiyego minini n'imito banahabonera kandi indyo iboneye ndetse bakananoza imibanire yabo n'abandi bikazabafasha gukomeza neza amashuri akurikiyeho uyu munsi turasobanurirwa impamvu tugomba kujyana abana bafite ubumuga mu rugo mbonezamikurire n'akamaro bibafitiye ndetse n'ingaruka byabageraho mu gihe tutabajyanyeyo ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
yego gahene we iruka iruka sha iruka bakamata gufata bakame bakame kamukozeho we Akira kanya iruka.
kanyana kanyana banguka baka bangutse agati mfate kanyana Kanyana! Kanyana!
yego ntare we ntare jya ku ruhande ufate agati gahe Kubera iki wowe udashaka kugafata akanyoni uguruke ntawe ugufata ye Kanyoni!
ntare ntare iruka sha ntare Kanyoni!
bangutse Kanyana!
agati kanya akira akanyoni iruka guruka biriya ni ibiki kanyana agiye hajyanye agati atari mu kibuga Eh, kamasa!
Eh, dore kamasa araje njye ndamusanze kamasa oya we ubu koko mwese muvuye mu mukino undi mwana aje kudusuhuza baka koko nawe uragiye nare munsize njyenyine mu kibuga ngiye kuyambira undi mwana baka nari mukumbuye cyane nanjye nari nkumbuye kamasa none se ntiwishimye ko aje kutureba yego ariko twagombaga kubanza tukarangiza umukino ahubwo ubwaje nawe turahita dukomezanya umukino yego we uzi ko ari byo ngaho tujye kumuzana rero aze dukine nuntanga kuyambira akamasa ndaguheka nare ye bakame ntare!
wakame ntare yambika amasa yambi yambi ndagutanze nawe oya ni njye wagutanze ni njye mwekere aho kujya impaka mwese mwahagereye rimwe kuki utaje kare ngo dukine kama n'ubu mama mpaye agahushya kuko nawe adahari mama wawe yagiye mama na papa bajyanye umwana w'iwacu mu rugo mbonezamikurire niho bagiye kumwandikisha ni byiza niho azajya ajya yego mu rugo mbonezamikurire hajyayo abana bameze bati nanyuzeyo mbona hari abana benshi ariko bato yo mbega byiza barimo biruka basakuza bakina abandi baririmba waaaaa nabonye hari n'abana bafite ubumuga mbese abana bose bajyayo ntawe bangira nanjye numvise mama avuga ko ari heza ko bita cyane ku bana kamasa usanze twarimo dukina gato ubwo bose bakubonye baba baragaragaritse baza kukuyambira Na- yego nabibonye muri abana beza none njye na nare tuje kugutwara ngo uze tujye gukina kandi uraza mu ikipe yacu kuko twe turi babiri abandi ari batatu ntabwo nabasha gukina agati bisaba kwiruka cyane kandi sinabishobora kandi koko tubabarire kamasa nta kibazo none urifuza ko dukina uwuhe mukino uwo washobora utakugoye dukina agapira yego we turafatanya njye ndafatanya na kanyana njye nawe turafatanya nande gahe twe turatamba hose kanyoni tugende rero gukina twite ku bana bafite ubumuga erega nabo ni abana nkatwe dusangire nkabo twigane nabo dukine nabo ni abana nkatwe
bakamubwira abandi bana ngo bakine agapira kuko kamasa ariko abasha gukina yego disi cyusa kubera ko kamasa afite ubumuga bw'ingingo agapira karamworohera kugakina n'abandi bana none se bana nshuti zacu mwebwe ku ishuri ryanyu hari abana bafite ubumuga mwigana none se iyo mugiye gukina mubafasha iki Hari umwana ufite ubumuga twigana dukina imikino ashoboye urugero umuntu wo gukina agapira umwana twigana wicaye mu- mu kagare twamu- umuhungu we agiye nko kuri toyi twamuherekeza tukamucunga umwana ucitse akaboko tumutwaza baga twagera mu ishuri tukamufasha tukamufasha gukuramo amakaye muri baga tukamushyirira aho ngaho akandika umwana utabona iyo natwe nyine tuba tuba- tuba tumenyeranye abatuzi turagenda tukamukoraho tukamwibwira yaba bamuhaye n'amakaye cyangwa igitabo ngo asome tukamufasha gusoma kugira ngo abyumve umwana wavunitse akaguru akina ibyo bi- bu- bu- ashoboye ibyo ashoboye ni na saye twajya kwandika tukamwicaza mu ntebe akandika ku ishuri ryacu twigana n'umwana ufite ubu- ubumuga bw'uruhu dukina ibintu by'amakarita nyine turakina twarangiza ntitumuha akato ngo tumuhunge hari ukuntu umubyeyi abyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu yahura n'abandi bana ku ishuri bakiruka Tu- tuba tugomba ku- kumenyereza abana baba- abana nyine babe- baba bakunze kuba bari kumwe kugira ngo batazajya bamubona bakiruka Oh, mubivuze neza rwose bana nshuti zacu namwe muzajye mufasha abana bafite ubumuga mu gihe hari icyo bakeneye kandi imikino bashobora gukina muzajye muyifatanya kuko bituma nabo bishimana natwe sibyo noneho mbere y'uko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese Gitavo, Gitavo, Gitavo, Gitavo, Gitavo, Gitavo. E eu te dendo a de rapaz, te dendo a de cuina, te dendo a de cuina, te dendo a de cuina, te dendo a de cuina.
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu Abacada efagaha, imwe kabiri gatatu kane.
bana shiti zanjye muri aho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline muribuka ko ubushize mu isomo ry'ibidukikije twize amoko y'ubutaka twabonye ubutaka buhingwa umucanga ndetse n'ibumba uyu munsi rero mu isomo ry'ikinyarwanda nabategura inkuru ishimishije cyane yitwa munezero ajyana na mama we gutera ibishyimbo inshuti zanjye niba mwiteguye rero reka mbasomere inkuru yacu nabateguriye yitwa munezero ajyana na mama we gutera ibishyimbo reka ntangire munezero yabonye mama we afashe isuka agiye guhinga abwira mama ati ugiye he mama mama aramusubiza ati ngiye gutera ibishyimbo munezero aramusubiza ati none se ko usize waretse ibyo bishyimbo ukabitera hano muri uyu mucanga uri mu rugo mama araseka aramubwira ati munezero ntabwo ibishyimbo wabitera mu mucanga ngo bizere kuko atari ubutaka buhingwamo ahubwo babitera mu murima kuko ariho hari ubutaka bweramo ibihingwa binyuranye naho umucanga ni uwo kubakisha munezero ati reka tujyane nanjye ndatera ibishyimbo byanjye mama maze bizere tubirye nuko mama ajyana na munezero mu murima bana shiti zanjye iyi nkuru yabashimishije ni byiza cyane ndizera ko mwese mwateze amatwi inkuru yacu noneho niba mwiteguye reka mbabaze ibibazo none se shiti zanjye mu gakuru kacu batubwiye ko ari nde wajyanye na mama we guhinga ngaho mubwira uwo muri kumwe ni byiza cyane abana ni iki mama yatwaye agiye guhinga bisobanurira uwo muri kumwe murakoze cyane none si inshuti zanjye mama yamubwiye ko agiye gutera iki ngaho bibwira uwo muri kumwe mubivuze neza cyane abana kuki mama atateye ibishyimbo mu mucanga ngaho bisobanurira uwo muri kumwe mubisobanuye neza cyane abana umucanga bawukoresha iki ni byiza cyane inshuti zanjye mwasubije neza cyane ibibazo nababajije muri abana beza ngaho nimwihe amashyi menshi isomo ryacu nabateguriye uyu munsi ntaho rirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze kubwira abo mu bana inkuru n'abasomeye yitwa munezero ajyana na mama we gutera ibishyimbo inshuti zanjye murabeho naho ubutaha
mbacira umugani mbabambuze umugani ntuzave kandi arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva umugani urageze nibyo cyusa kandi ntabwo kuraturangiriza umugani wari ukina mu bana mwese muze tumusange
kera habayeho
abana karamenyogoku amakuru yanyu ni meza nyogoku mumeze neza tumeze neza nyogoku iyo nuko nuko rwose biranshimisha cyane ubu rero ndagarutse ariko ubu noneho ntawe wadusomera Nde wa- Njye nyogoko, nde njye wasomera abandi di oh mwese se murasomera rimwe somera abandi bana umwami afata ijambo ati ruyuki guhera uyu munsi uhawe intebe y'ubwami nawe ukwiye kunsimbura yego rwose ibikorwa byawe ni iby'agaciro bizagira abandi akamaro bizagirira n'abandi akamaro yego mubunawe mubunawe witeguye ko wa- abo wagiriye nabi baza- bazabikwitura ni ukuri nuko ruyuki a- nuko ruyuki agabana intebe y'umwami atyo y'ubwami yego yego mubona we aho anyuze hose agahigwa na agahigwa ngo yicwe ngo yicwe arabasomeye murabyumvise amashyi kuri mugenzi wanyu de mwumvise iherezo ry'uyu mugani yego nyogoku mwumvise ko niba ufite umwanya urimo hakaba hari uwundi mupiganira mugomba mbega murushanwa ugomba kugaragaza ubutwari ukagaragaza ubuhanga ukagaragaza cyane cyane ibikorwa murabyumva yego Eh? Eh, nibabona ufite amanota menshi uzaca ku bandi Eh, ngaho rero dusoreza ahangaha bitubere isomo rikomeye amashyi amashyi Eh, murakoze cyane naho umugani urangiriye mwumvise ukuntu uruyuki bamuhembeye ibikorwa byiza yakoze yego shacyusa bana inshuti zacu natwe tujye dukora ibikorwa byiza nka ruyuki noneho mbere y'uko turuhuka tubanze tuyiririmba ni indirimbo mwayiherukaga se twatangiye
twite ku bana bafite ubumuga erega nabo n'abana nkatwe dusangire nabo twigane nabo dukine nabo n'abana nkatwe tubiteho tubiteho tubiteho n'abana nkatwe tubiteho tubiteho tubiteho tubiteho n'abana nkatwe tubiteho tubiteho n'abana natwe
oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
ubugenire simbura abandi barimo kwandikisha abana bari kujya hara kuri uriya muryango niho bari kujya ariko nyine ngiye gusuhuza uriya mugore uriya uriya mugore se muziranye ko ntaramubona mu rugo keretse niba nibeshye ariko ndabona ari ari Heya, ninde?
harya yitwa ndedi uswa ndyibagiwe eh?
Haja burya uziranye n'abasirimu ye
ndabona tureba ahubwo ndabona ejo dusanga umenya yakumenye we Eh, kuzi cyangwa ndibeshye nanjye nari ndimo nibaza niba ari wowe twigeze guhurira ku kigo nderabuzima
nibyo kuko niho twahuriye Eh, twagiye gukingiza abana eee harya witwa nde nitwa nirere yego koko nanjye ni kayitesi yego naryibukaga yewe uyu ni umufasha wanjye yitwa rugano
muraho kayitesi muraho neza rugano Eh, ndabona muziranye rwose yego Mukomera rwose cyane.
icyo gihe twaganiriye akanya pe Hey.
tunungurana inama ku bijyanye no kwita ku bana bacu ngo bagire igikuriro cyiza ariko disi ndabona n'umukobwa wawe yarakuze
ineza rwose amaze gukura nje kumwandikisha aha mu rugo mbonezamikurire Eh, natwe tuje kwandikisha uyu wacu ni byiza rwose bazabe inshuti pe cyane pe.
Mm, ndabona banangana rwose abana bwana mwe mukinira hariya Eh, mu- mujye- mujye kuba mukinira hariya sha nta kibazo Eh, mujyane Mm, none se undi mwana ko ntamubona harya nawe wambwiye ko imfura yanyu ari umuhungu we yasigaranye na nyirasenge oya se kandi mm? ariko nawe muramwandikisha
oya umwana wacu we ntazagira amahirwe yo kuza aha mu rugo mbonezamikurire
kubera iki se disi ko nzi ko bakira abana bose
sinibuka niba narabikubwiye ariko imfura yacu ifite ubumuga sha ndabyibuka rwose none se niba ubizi kuki utubajije impamvu tutaje kumwandikisha aha mu rugo mbonezamikurire koko ndabibajije kuko iyo numva atari impamvu yatuma mutazana umwana hano mu kigo mbonezamikurire yewe ah, mubyeyi we se iyo ni impamvu inakomeye ahubwo ntabwo ari impamvu rwose none se koko mbwira urumva umwanya uri aha ngaha ahari cyane yagumiriye mu rugo twamweretse imana nta kundi rwose Yawe, njya numva ngo habaho ibigo by'abana bamugaye ariko sinzi n'iyo biba Ubwo sindanakibona aho ibyo byihorere ruga uko bimeze kose aha ku itetero ntibamwakira si ikigo cy'abana bamugaye rwose Nta- nta n'ubwo nagira n'uwo ndenganyereka nitwe twamubyaye ubwo ni natwe azavuna twenyine mbese urumva atari byo koko Oya, kayite ntabwo ari byo.
ko mbona utureba nk'aho wumiwe se aho ndebe ntabwo numiwe none urumva ko bitoroshye ntibumure rwose kuko mwibwira ko ibintu bimeze siko biri ushatse kuvuga iki se ko rwose aba mu rugo mbonezamikurire bakira abana bose ndetse n'abafite ubumuga cyane n'abafite ubumuga rwose ntabwo bahejwe aha ngaha kandi bakirwa neza bakitabwaho
nawe ubwo ntibyaba ari ukugorera ubusa abarezi baha byazamumarira iki se mwikora amakosa yo kwima umwana wanyu amahirwe yo kwiga n'abana bafite ubumuga bariga bakamenya ubwenge ko kayite ibyo bintu uvuga ko bindemye agatima wa mubyeyi ni ukuri nibyo rwose pe uretse n'ibyo abana bose bakinira hamwe bakidagadura kada cyane uzi ko byaba ari byiza ariko bimeze ukuri rwose kandi arabikeneye hmm? byazamufasha mu mikuru yo kwiyakira akumva ko nawe ari byo ashoboye kandi ashyigikiwe
ahubwo se do reba ruga dore umubyeyi uje kwandikisha umwana ufite ubumuga ahangaha mu rugo mbonezamikurire cyore ndarota cyangwa wowe ntabwo uzi ko ari byo urota. ntabwo urota rwose yo uzi ko ibyo bavugaga ari ukuri we natwe nta mpamvu yo guheza umwana wacu mu burezi di naho abandi bana bari agomba ko haza ahubwo ruga twitinda mu magambo ihute nawe umuzane umva rwose sintinda reka rero ukakibuno nta maguru umuzane ngaho simbuka rwose Oh, kayite ubu ni gute nagushimira ko oya nta kibazo rwose nanjye inama za bagenzi banjye ziramfasha cyane
kayitesi ahuriye ku rugo mbonezamikurire n'umuryango wa nirere na rugano baje kwandikisha umwana wabo mu rugo mbonezamikurire ariko bakaba basize mukuru we ufite ubumuga bibwira ko batazanwa kwiga nk'abandi bana mu rugo mbonezamikurire ese babyeyi ni ukubera icyo ari ngombwa kujyana abana bafite ubumuga mu rugo mbonezamikurire ese ni akahe kamaro bifitiye umwana ingaruka se zaba izihe mu gihe umwana ufite ubumuga ababyeyi batamujyanye mu rugo mbonezamikurire tubatumirire impuguke nitwa nyandwi jean paul nkaba ndi umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana mcda impamvu ari ngombwa kwandikisha umwana ufite ubumuga eh, mu rugo mbonezamikurire icya mbere ah, ni byiza kudaheza uwo ari we wese mu rugo mbonezamikurire n'abana bafite ubumuga rero ntabwo bagomba guhezwa ikindi ni uko abana bafite ubumuga nk'abandi bana nabo serivisi mbonezamikurire barazikeneye kugira ngo bakure neza ah, izo serivisi harimo imirire ubuzima isuku n'isukura ah, gukangura ubwonko bw'abana no kubategura kwiga hakiri kare kubarindira umutekano ndetse n'uburere buboneye ku babyeyi indi mpamvu ari byiza cyane gutangiza abana mu rugo mbonezamikurire ni uko hari ibikoresho nyunganizi baba bakeneye kugira ngo bazirwaneho babikoresha mu buzima bikaba ari ngombwa kubibatangiza hakiri kare hamwe mu hantu rero heza babitangirizwa ni mu rugo mbonezamikurire bakamenyera kubikoresha cyangwa se n'undi mwihariko umwana ufite ubumuga yaba akeneye akatangira kumenyerezwa hakiri kare nk'umwana afite ubumuga bwo kutabona uzatangira kwigishwa inyandiko ya buraye umwana utumva utanavuguza amenyerezwa ururimi rw'amarenga akatangira hakiri kare kubimenyerezwa ikindi ni uko mu rugo mbonezamikurire ariho abana ah, ba- basabanira n'abandi bakagaragarizwa urukundo bagakina n'abandi yemwe abana bakanatozwa gufashanya buri umwe mu cyo ashoboye undi adashoboye hakiri kare ubutumwa rero duha ababyeyi bagerageza guhisha abana bafite ubumuga ntibabajyane mu rugo mbonezamikurire ni uko icya mbere ni ukubangamira uburenganzira bw'umwana ikindi ni amakosa kandi bihanwa n'amategeko guhisha umwana ngo ni uko afite ubumuga icyo ni uguheza Ah, ikindi ababyeyi bagomba kumenya ni uko kutajyana umwana mu rugo mbonezamikurire ni ukumuvuta amahirwe yo guhabwa ah, serivisi ah, mbonezamikurire zihatangiza zituma akura- akura neza harimo serivisi y'imirire serivisi y'ubuzima ah, y'isuku yo kumurindira umutekano ah, uburere buboneye ku babyeyi ubwo rero igihe umwana izo serivisi atazibonye ni ukuvuga ngo azagira ibibazo birimo kugwingira birimo kudindira mu mikurire namwe rero babyeyi mwumva umwana wawe ufite ubumuga warangiza ukamutera idindira ah, mu mikurire ni nko kuvuga ko waba umuteye ubumuga bwikube kabiri ababyeyi rero ntabwo bagomba guhisha umwana ngo ni uko afite ubumuga ahubwo bagomba kumujyana aho abandi bari hanyuma noneho umwana agafashwa mu byo ashoboye kugira ngo akure neza n'iterambere rye mu bandi naryo ah, rigerweho umwana ufite ubumuga igihe atajyanwe mu rugo mbonezamikurire icya mbere azagira idindira mu mikurire ni ukuvuga ngo ah, niba umwana agiye mu rugo mbonezamikurire asabana n'abandi umwana azagira idindira mwiyongere y'imikurire yo gusabana n'abandi mu rugo mbonezamikurire niho abana bigira ah, iby'ibanze bizafasha kwiga amashuri abanza ntabwo ubwo bushobozi umwana azabugeraho azagira idindira mu rurimi azagira idindira mu bumenyi bw'ibanze mu kubara bishatse kuvuga ko umwana utajyanywe mu rugo mbonezamikurire no kuziga amashuri abanza bizamugora yewe hari n'igihe bitashoboka bityo usange umusingi w'ibanze mu buzima bw'umwana umwana arawutakaje kuko atajyanwe mu rugo mbonezamikurire ku gihe igihe akwije ya myaka kenshi itatu ababyeyi bazi ko umwana yigeze agomba guhita ajyanwa mu rugo mbonezamikurire ruri hafi ye babyeyi badusobanurira ko ari ngombwa kujyana abana bafite ubumuga mu rugo mbonezamikurire kuko kujyanwa mu rugo mbonezamikurire ari uburenganzira bwa buri mwana ndetse n'umwana ufite ubumuga kugira ngo ahabwe serivisi zose zitangirwa ku rugo mbonezamikurire kandi bituma bakora uko bikwiriye haba mu gihagararo mu mbamutima no gusabana n'abandi ibi kandi bigategurira aba bana kuziga neza amashuri azakurikiraho nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho badusobanuriye ko ari ngombwa kwandikisha umwana akigira imyaka itatu mu rugo mbonezamikurire kuko bizamufasha gukura neza akanagira kandi ubwenge bukangutse kuko abana bajyanwe mu rugo mbonezamikurire bakura mu mbamutima mu mitekerereze no mu bwenge maze bikanatuma bagira imibanire inoze n'abandi bakanamenya gufata ibyemezo bikwiye mu gihe bamaze gukura duhere ku butumwa bwa serugendo Vincent ati bituma umwana asabana n'abandi bana kandi akanazamura ubushobozi bw'ubwonko bwe kuko abasha gukina n'abandi bana naho iradukunda davidusi aragira ati bituma ahabwa uburere bwiza kandi akarya indyo yuzuye akanamenyerana n'abandi bana bikanatuma kandi amenya kuvuga vuba dusoreze ku butumwa bwa peter clever muragijimana watubwiye ko kujyana umwana mu rugo mbonezamikurire bimufasha gukura mu mutwe agakina n'abandi ati birakwiye ko buri mwana wese ufite guhera ku myaka itatu agomba kuba afite urugo mbonezamikurire abarizwamo dushimire serugendo vincent iradukunda davidusi na peter clever muragijimana ku bitekerezo byiza batugejejeho ndetse n'abandi banditse benshi benshi tutashoboye gusomera ubutumwa turabashimiye mama koreta turamushimiye bana inshuti zacu namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzakikuye ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigira iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na teta nanjye cyusa bayi bana inshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
iyo nkoze ikosa nkababaza ababyeyi nca bugufi nkabegera nkabasaba imbabazi iyo nkoshereje inshuti cyangwa abanduta nca bugufi nkabegera nkabasaba imbabazi umwana warezwe umwana wubaha nca bugufi nkabegera nkabasaba imbabazi mumbabarire mumbabarire nca bugufi nkabegera nkabasaba imbabazi mumbabarire mumbabarire nca bugufi nkabegera nkabasaba imbabazi iyo nkoze ikosa nkababaza ababyeyi nca bugufi nkabegera nkabasaba imbabazi imbabazi mumbabarire mumbabarire nca bugufi nkabengera nkabasaba imbabazi mumbabarire mumbabarire nca bugufi nkabengera nkabasaba imbabazi
ikiganiro tete mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice Abana mbere